Nuraati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتوته dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa. Alhamdulillah gargaarsa Rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhihannee jirra. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lawaa Islaam. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبر التربي لقفتوتا هردفوتا تي في نور الهدى إيقتوتا ديبي إيناتا تيسني ta karaa proogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatiif erguu aadaa godhattan deebisaan tanteeysan akka armaa gadiiti. Waa hunda dura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Iyyannaan duraa ta riqicha sunnaati. Iyyannaa duraa galmee dhibba jaha fi jahatamii saddeeti. Galfataan iyyannaa sanaa obboleessa keenya tokko akka jiru iyyannaa isaa keessatti akkuma namni tokko dhiiraa fi dhalaadhaan yeroo wal arge takkaawu oduu namaatiin haa ta'u jaalaltii walii qalbii seen qalbii jaalaltii walii qalbii nama seentutti intala takka rabbii wal nu barsiisee akkumaan arketti dhalaa gartee diin qabu hedduu na gammachiifte. Gaafa kanaan duuba intalti tuni haadha mana kiyya haadha ilmaan kiyyaa naa ta'uudhaaf barbaachiftuudha jechuun natti dhagahamte achumaa fi achillee hin jenne suduudumaan obboleetii tiyya haadha mana akka naa taatuuf si qaalee akkam jetta je'een garuu isiin if duuba hin deebine dubbii dhugaa takka gartee deebisaa naa gooyte. meega ani gama kooti waa takka illeen haadha mana keetii ta'uudhaaf wanni na rakkaa hin jiru abshirna jetti. Eegaan amma gaa isiirraa hangana deebisaa harkadheen boodatti maaltu malaa namni intala namaa takka fuudhu itti gaafatama rabbiin isarra kaaye mana gartee itti galfatu qabaachuun waan nafaqaa godhatuun qabaachuun. waan aruuzaan godhatu qabaachuun dirqama waan ta'eef jecha qaraatii tiyya gartee asumatti dhaabee intaltii tun akka gartee hireen dabarreef akkaan diqqoo carraaqqadhee waa kiisha kiyya jiifadhu je'ee murteesse. Tanaaf jechaan isii biyyuma dhiisee karaa biyyoota alaa hojiidhaaf bahe. Rabbii kiyyaaf galannee haa gahu akka musmanitti hojii gaarii rabbiin naaf kennee hojii tiyyattiin jira yeroon ammaa isinii barreessu kan. Ammoo intala tana iddoo kiyyaa fi kasiitti hangaan fagaadhe kana keessatti halkanii guyyaa wal quba qabna. Akkuma san murteessine baatii lama booda akka nikaa wal godhannu akka jaartii naaf taatu akkan jaarsa siif ta'u karaa rabbiin jaalatuun jechuu irratti wal taane. Garuu wanni if duuba na deebisaa jiru waa takka Takkittiin suniis ta hedduu na rakkaa jirtu na yaachiftu ta hirriiba illee na dhorkitu nyaata illee na busheessite. Intalti tuni amala isiin qabdurraa nama hogguma takka illee hiraarumaa fi rakkoo malee hoggaa wal dubbifnu haasawaan waan biraan qabdu. Xiifqoo fi guddoos takka biraan kuttu. Ani isii dubbisuu isiin na dubbiftu hiraaruma mataa isiin na as guurti. Wanni isiin na itti gartee haasoytu kun waan jiruu namaa busheessu. Duuba tanaaf jecha intalti tuni abbaan isiidha hin jiru. Haatisii biyya biraa jirti. Isiin ammoo obboleessa isiidhaa bira jirti. Bakkuma jirtutti haati isiidhaa isaan gargaarti. Anillee gama kootii nimaan gargaara. Haa ta'u akkanumaa wajjin hoggu takka illee mufannoo fi jibbansa haadha sirraa qabdu sanatti odeessiti. Akkuma san gartee rakkoo isiidhaa fi obboleessa isii jidduu jiru kanuu wajjin galan kana naaf odeessiti. Tanaaf jecha yeroo gartee hiraa isaanii kana uummatarraa dhageessu waldiddaa intala tanaa fi obboleessa isiidhaa jidduu jirtu hogga dhageessu. haati isaanitti bilbiltee ilmaan kan koo bara ani isiniif jechaan hurkaa facaafadhee bakkaan silaa taa'ee mana kiyya keessatti hafuura fudhadhu isin tajaajiluuf isin guddisuufin ani gargaarsaan isin bira dhaabbachaa jira isin ammoo rabbii keessan galatoonfattanii alhamdulillah jettanii akkamitti waliin jiraachuu dadhabdan jechuudhaan haati ta isaan sigaaltu taati. duuba isiin tun akkanumaa wajjin abbaa isii kana hedduu faarsiti toltuu isii isaa hedduu haasoyti. Tanaaf jecha gaha wanni gama keessan nafiti intala tana hiraasiitii fi cinqisiitii fi haasawa gartee rakkoo mana isaanii keessa natti odeessuun tuni hedduudha rakkina narra fiddee hirriiba na dhorkite. Santaltii gartee amma ta warra isaanii irraa dhalatte rakkoo abbaa tahaa haadha haa obboleessa haa ta'u akkanatti haasoytu tuni boru yoon gartee jaartii godhee mana ol neqadhe hiraaruma malee yoon ol seen hiraaruma na dubbattii yoon gabba hiraaruma na dhaammattii tanaatu mataa kiyya gartee na gartee hedduu na dhimiidhee jira tanaafiin intala tanamee as waliin geenye. ani jaaladhalle waliin turre akkamittiin intala tana dhiisaa mala gartee naa godha takkaahuu mala naa yaadaa jechuufiin kara keessan dhufe harka addarra kaayyadheetiin deebisaa gartee guyyaan kamisaa waan as deemaa jiruuf jecha isin eeggadhaa ja'a. Yaa obboleessa keenya ha musliima insha Allah atii. nama ammaan dura gartee bultii jaarelleemi dardarummaan jiraachuun keeni malti. Garuu ammoo wanni sirraanuu mul'atu waan ati haasoytu kanarraa irrina guddaa ati qabdu irrina guddaa ati qabdu waa'ee haala gartee dhalaadha haala amala dhalaa kana wallaale irraa irrina guddaadha qabda. Waan gartee amala gartee dhiiraa dhalaa tirarra'u kana namni takka rabbiin ifumaa fi sammuu isaan kenneen itti dhaqqaba. Takka haadha abbaa abbaa fi irraa waa odeeffata. Takka manguddoo irraa waa barata. Takka nama obboleeyyansaa gurguddaa irraa waa qorata. Takka manguddoo saahibee namoota diin qaba kan rabbi sodaatu irraa haala amala dhalaa kanarraa barachuutu hedduu dhabuun kee si irrisa. Obboleessa keenya dhugaa feetaa dhugaa feetaa intalti tun hedduu si jaalatti. Intalti hedduu si amanti. Intalti tuni niqaa godhachuu dhabuu keetii wajjin niqaa kee qabaachuu dhabuu keetii wajjin wanni ati beekuu qabdu intalti dhalaa takka nama bultii wajjin jaarrattu takkaahuu jaarsa siidha. Hanga jiruu keessatti waan takka gartee tarraa dhooyfattu hin qabdu akka dhiiraallee miti. Itti itti baqaifatti rakkoo gartee sammuu isiidhaa keessa jiru. Obboleessa keenya intalti hoongaa jaalalaa si jaalatti. Seetuu gartee irraa hin- gartee irraa hin milkaa'in takkaahuu beekumsa hin qabaatin malee odoo alaan ala gartee isii kanarraa ka gartee waa siif galu taate eh, intalti tuni wanni isiin akkanatti sirratti haasawa gartee haasoytu kana haasawa gartee isiin eh, waan gartee sammuu keessaa qabdu akkanatti sitti gannayxuuf akka ati isii fuudhuu kanarraa hin turreefi akka daddaftee haadha manaa godhattuufi. obboleessa keenya intalti wanni sirraa barbaaddu rakkoo keessa jirtu kanarraa akka hillima keessa jirturra zabxiyyaa keessa jirtu kanarraa akka dafte isii baaftuuf wanni isin sirraa barbaaddi maaliree hatattamaan isii tana gartee rakkoo isiin obboleessarraa qabaachuu haa taatu Eh, haala ilmaan ilmuma namaa jiruu gartee ni beeyta dhalaadha. Eh, Ta gartee haadha abbaa jidduu hin jirre rakkoon sii ballu. Kanaaf jecha gartee intalti tuni eh, odoo ati gartee nama eh, waan manguddoon teenya dur jettu kan eh, mata qabatee waa beeku taate manguddoo waan jettu dhageeyse boochi dhiiraa alaan alaa jedhan. dhiirtii hosi bira teessee waa eh, alaan ala rakkoo qabdu sitti haasoyti boochee beek. Intaltii dubaraa takka ta bultiin jaariin rakkoo jirtu yeroo sitti haasoytu booya wanni humbar. Eh, Tanaaf jecha wanni isin jennu obboleessa keenya. Rakkoon amma ati rakko jettee isiirraa nuuf himaa jirtu tuni guyyaa maganda sanirraa fuutee mana kee ol neqatte irratti booda'anti beek. Wanni kun akka bakka sanirraa akka mana kee waliin seenne beeki. Wanni isii hoggaa mana isii ol seente isii yaachisu si kanaan walii galu haala amala kee barachuu waan ati jaalattu waan ati jabba- eh, jibbitu sirraa qara'u kana malee wanni alarraa isiin haasoytuutuun takka illeen akka alatti haftu beeki. Tanaaf jecha gabaabinaa yaa obboleessa keenya wanni isiin jennu rabbii keetiin marihadhu achi boodaan intala tana yeroon kenninii fi dafiitiin haa godhu. Akkumatti gartee karaa jirtutti rabbiin sirraa haa jaalatu. Lammeessaa wanni ati beekuu qabdu intalti takka haadha abbaa sii lamaan jidduu yoon jiraatin akka dukkana keessa jirtu akka hiraare jirtu akka adaaba jirtu manni obboleessa sii mana siitiin manni obboleettii siidhaa mana haadha abbaatii miti. Hoggu takkallee mana abbaa haadhaa abbaa ijaan gartu keessatti malee intalti ra- dhalaa takka raahaan qabdu beekadhu. Sadeessa obboleessa keenya wanni intalti sitti odeessitu kun takka sitti hin dhagayamin. Haadha siirraa haa ta'u obboleettiis obboleessarraa haa taatu waan kana sammuu keessan kaayyatiin intala ganamaan akkanatti rakkoo keessa jirtu kana ga- eh, natti himattu tana. jaalalatiyaa fi ati bakka abbaa kiyyaati bakka adeera kiyyaati bakka haadha kiyyaati bakka obboleeyyan kiyyaa jettee si fudhattee waa sitti haasawaa jirti rabbiin sirraa haa jaalatu amrii si haa laaffisu intala tana dafiiti eh, mana keetiin biyadhu siin jenna obboleessa keenya. Gaaffiin itti aantu iyyannaan itti aantu akka jettu ta obboleettii teenye takkaati galmeen siilleen dhibba jahaa fi torbaatamii saddeeti. Akka jettu obboleettiin teenye tun duuba barruu sii keessatti ani intala takka eh, ta waa'ee fayyaadhaa fayyaa il- ilmoo namaa akkatti wal'aanan eh, doktorummaas haa ta'u nirsi mumarridaata jedhan arabni ji'uun eh, haa taatu eh, nama waan san gartee waan fayyaa barachaa jiru. Naa waan kanarra barnoota kana keessa odoo jiru namni tokko akkuma akkanatti na argetti eh, yaa obboleettii tiyyaa ani karaa hedduu na gammachiiftee takka teetiitiin halkanii guyyaa barbaadaa jira akkam si fuudhuun fedhaanaan jedhe bar. Anilleen jarjaree akka dhalaa garii na arkadhutti illeen fiine miga akkas taatu eh, ifiin hin mari'adha. yeroo naa kennin jedheen innillee yaada kan koo kana irraa gammadee hayyee naan jedhe. Ani immoo gama kiyyaa qaraatii tiyyatti foottiin seeni. Garuu naafinni wal quba qabna. Iddoo keenyatti walii bilbilla. Ammoo waan hin gartee gurbaa kanarraa argamu. Gurbaan kun nama diin qabu. Nama haala bareedaa qabu. Nama ollaan gandi isaanii cufti faarsu. Xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan. Kayriin dubbatan malee namuma tokko haamtuun isa dubbatu dhagalle. Ammoo gama kiyya akkumaan gaafa inni na gaafatee hojjirjirree humbaa hin jenne tolemee if maree hadheetiin sii deebisaan je'eeni akkuma sanitti gaa inniniis natti dhufe anis duruu hin qophaawee waan isa duuba jiruuf haala amala isaa cufa fixadhee galmee kaayyadhee naa taa'u natti dhufe na gaafate duuba maalirra geessee deebisaan akkanaa kennituufiin si dhufe naan jee gaafa kana gaa duuba anis duruu hin gurbaa kana onneena seenee harka harkee harka lamaan si qeebale harka lamaaniin si saammadhe akka jaarsa naa taatuuf ani gammachuu guddaan sirraa qabaan jeen. Amma anaa gammachuun isaa jaalaltii isaa onneena seentee jiru. Isaa innilleen tana keessa gammachuu qabu. Hireen biyya alaa takka dhuftee fi gurbaan kun shashaqachutti seene gaa biyya alaa deemiinsaaf jecha. Amma gaafa kana bar waan akkanaatiin hiree harkadhe yaa addee teenyaa je'eeti yaada kana narra fite. Gaafa inni gartee ani deemuuf hin deemaa naan jiru halkanii guyyaa addaan wallaalee gurbaan kun yoo deemee ala bahe. Namni har'a qaraatiidhaaf ala bahee qaraatii barachuudhaaf deemu kana boodaan illee tabiraatti dabalachuun mala. Duuba tanaaf jecha yeroon dheerachuun mala. Ani gurbaa kana gartee hedduun jaalala isaa qaba kara cufaatiin. Jaalalaan isaaf qabu nama kana isa kana kana kana nama kana fakkaatu kana yoon heerume akka gartee haadhaa. imaamu Ahmad faa akka ummuu eeyiman faa ta'uudhaan gartee qalbii qaba. Duuba inni gaarraan tana kurfaawee na dhiisee deemuudhaaf deema. Ani immoo halkanii guyyaa wallaalee hirriiba illee dhabee guyyaa sanirraa nyaanni illee natti hin mi'aawu. Isa kana dhabuu hin danda'u. Tana waan ta'eef jecha dhiiroo gurbaa kana waliin deematis deemuu hin danda'u. Hoggachi dhayite nafuu dafii na baasittis hin danda'u inninis. Wahumaan ju'u namaan isaan mari hadhu hin qabu jechuudhaaf mee rakkoo tiyya sana tan ani gartee jaalalaan isaaf qabuu fi kanaas innilleen qilleensa gubbaan dhagahee yaada biraa isaaf argamee furmaanni argamuun ni mala je'eetiin karaan gartee itti guuttadhu kan biraa hin jiru yoo nuural hudaa taate malee je'eetiin karaa keessan dhufe mee rabbi boodaan wanni isin naa filtan wanni isin naa yaaddan maalii jetti obboleettiin teenyitu. Yaa obboleettii teenyaa intala islaamaa qoonni intala ilmi dhiiraatii fi qoonni dhalaadhaatiis hedduudha. waa hisaaban qabu rabbi biratti. Intalti takka yoonii fi namni isiin jaalattu tokko du'i. Intalti takka yoonii fi gurbaan isiin jaalattu isii dhiise dhiirti kanaa hin dhalattu jechuun dogongora guddaa. Gurbaan tokkos intala takka ta jaalattu namni jalaa yoo bute takkaahuu warra isaaniitiin wal didee yoonii fi niqaa godhuu didanii isii dhabee intalti kanaa garaan dhalattu jechuun dogongora guddaa. Kuni yaada gabaabaa yaada gabaabaa dhiiraa fi dhala irrattis akkuma san yaadni kun yaada gartee sammuu namaa masheensu kuni maalirraa harka maree imaanni namaa laaffachuu karaa gartee tawhiidaatti jabeenya dhabu dandeettii rabbiitti waan rabbiin qabu keessa galanii rabbitti illee sirrii toluu dhabu. rabbi yoon tanarra- tana dhabe rabbii waan akkanaa naan arku naan qabu jechuudhatti nama geessite gaafa kanammoo badii badii guddoo keessa seenee dhiiraa fi dhalaanis Eh, yaa gabrittii rabbii wanni beekuu qabdu rabbiin gabrootan addunyaa tanarraa tuula qaba akkuma san dhalaallee tuula qaba yoo gurbaan kun si dabre azalitti rabbiin siin qoodin odoo qaraatiifillee deemuu baate bakkuma jirtan tanattillee deemullee odoo baate yoo rabbiin azalitti siin fedhin akka heerumuu hin dandeenye beekee takkittiitan yoo rabbiin azalitti sii qoode biyya fedhe yoo deeme amrii laaffisee fi akka gurbaan kun si fudhatu takkaa'uu akkasi dhufuus beeki ammoo waan rabbiin namaa fileetu waa hundana caalaa beekadhu atimma akka keetitti yoon gurbaa kana dhabe namni kasaa hin jiru jechuuf fudhachuun ni mala namni immoo eh, rabbiin beekumsa kenneef tokko waan if duraa namni beekuu hin danda'u rabbiin ki- rabbii malee gurbaan kun nama waliif tollu waggaa bultii jaarranne waliin turraa Eh, jaalalaan amma qabuuf kana hin qabne qabamoo hin qabuuf beekuu hin dandeessu rabbi qofaatu waan sii tolu beeka waa hundi harkuma rabbiitti ol ta'ee jirti rabbiin tanaaf kini hunjuu bara suu- eh, qura'aana isaa keessatti suuratul baqaraa aayata dhibba lamaa fi kudha jaha dhaqime suuratul baqaraa aayata dhibba lamaa kudha jaha keessatti maal je rabbiin Eh, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا و... شيئا وهو شر لكم ج- والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا لا لا. واقري إسن جال لاف اتلورمتني تي- اتمراتني wanni ati akkasi dhoramtee fi hirriiba dhabdee nyaata dhabdee itti mara maraattuuf sun ati itti maraattu sun akka toltuu isin hin qabne beekaa jirbi. Wanni isin ammoo jibbitan akka toltuu isinii qabu isin beeytan. Gara lachuuttu waanni isin jaalattan toltuu isii qabaachuu fi qabaachuu dhabaas. Wanni isin jibbitanoo toltuu isii ta'uudhaa fi ta'uu dhabuudhaas kabeeku rabbiitu beeka. Rabbiitu waan san fuulduratti waan kheyrii isii- isinii qabu rabbiitu beeka. Ammoo rabbiin ni beeka. Waan isin waliif taataniif waan isiniin tollees. Rabbiin hoggaa ayeta kana keessatti akkana jiru. Namni tokko kan mu'umina ta'e dhiiraa fi dhalattiis kaayoo rabbiin nu ibse tanatti amanuu dhaqa. Tanaaf jecha wani nu siin jennu ta duraa. Hayyee hayyee akka ifin hiraarsin qoma balladhu rabbi keeti irratti hirkadhu mu'umintittiin dhugaadha amrii isiidhaa rabbi irra kaayyetti. Ammoo namtichi ati gartii isaaf maraattu kun eh, dhugumatti nama qadaa'a rabbii beeku. Nama gartee waan rabbiin dalagu hin beeku rabbi malee waan rabbiin irratti hojjetu hin beeku ani jechatti amanu beeki. Tanaaf hulaa banaa siif kennee qalbii qulqulliitiin akka ati yoon s- inni sababaa kanaan turellee kakkasaanaan dhalanne jettee yeroon akkasittiin kun akka yoo feete bultiillee jaarrattu mirga siif kenne. Yoo rabbiin ammoo waliin nu katabees eh, waliin walitti rabbiin nu fida jechuu murateeti. Ammoo gama isaatiin dhuguma saniin gurbaan kun nama aaqila itti gaafatama boru rabbiin isa gaafatu. hedduuf irraa buuse akka namoota garii warreen cubbuun kijibaan sobaan intala takkaan irbuu naa seenina malee kan heerumne anilleen akkaneen si malee hin heeru hin fuune je'ee hisitti hin kijibne akka warra saniiti miti akka rabbiin nan gaafanne akka sababaa kiyyaan intalti tuni jiruun dhalaa akka dhiiraatii miti intalti dhalaa jiru- jiruun sii gabaabdu arraan tanana maleen heerumin jeeyoon irbuu isiif seeni anilleen dogongora isillee dogongora keessa nage tanaaf yoo feetete haa- feetu taa'in eegi feetu heerumi gurbaan itti gaafatama firraa buuse. ammoo wanni siriin jennu ati namni bara barnootaa deemu san kuni waan isa mudachuu jiraatu rabbi tokkichaaf beeka. Bakka tanatti rakkoo isa mudattus qaraatii keessatti namni immoo aqlii qabu ni beeka namni gartee waa baratu tokko qalbiinsaa bultii jaaruu fi kanaan walitti hin maltu. Ati waan isirra jiru duuba taasiif dhaabnu dhugumaan dhuguma saniin karaa rabbii keetiitti deebi. Dhuguma saniin rabbii keetirra haayyadhu. Dhuguma saniin rabbii keetiin marihadhu. Yaa rabbii kiyya namni kuni gartee yoo kheyrii naa qabaate amrii laaffisii waliin dhufiti. Yoo toltuu naan qabaanne yaa rabbi addaan mataa nuu qabiyyiiti istikaaraa rakaa lama salaatiiti du'aa'ii istikaaraatti qaraadhuuti rabbii kee kadhadhu. Ammoo as garagalteetiin hanga fedhellee haa turu amajjaa torba saddeetiis haa ta'u taa'eetiin eega yoo hajettu taate akka ati lubbuu keetii taphattu beeki akka ati hireen teetillee si dabaru beeki akka yeroon intalti dhalaa takka um ilmoo argattu akka si dabartus beeki tanaaf jecha arra gurbaan kun yoonii fi qabxii barnootaaf deemu tana boodaan ta biraatti illee dabaruun ni bara. ati arrani haasaan qabdu waan biraa dhiisii gurbaan kun naa kennaa jee warra keessanillee hin dhayne tanaaf jecha rabbiin gurbaa kana ganamaan akkanatti walitti fidee wal isin barsiisee ati isaaf maraattu kana kakkanaa rabbiin dhibba meeqa lafaa qaba. Rabbiin toltuu siif hin tolle taboo if duratti siif hin tolle beekee gurbaa kana rabbiin sirraa hambisuutu mala. Tanaaf jecha rabbii keetitti wayyaadhu rabbii kee kadhadhu. Inni hunda dabrus rabbiin meeqa qaba gabroottan saajiitii dhibbarraa dhibbatti amani. Lubbuu keetii hin iraarsin. Lubbuu keetitti hin kijibin. Yoo inni hunna fuudhe akka haadha gartee imaamu Ahmedii fi ummu eeymaniin ta'a. Yoo inni nan fuune akkasin tahu jechuun kee inumaa shirkii keessa sinee itti. waan biraa keessatti galuuf teessa qalbii tee keessaa baasi amrii kee rabbi irra kaayyadhu nutilleen gama keenya rabbi sii kadhanna waan si yaachisu cufa rabbiin si haa laaffisu ka isarra caalu rabbiin bakka si haa kaayu takkaahi hoo rabbiin isumaaf amrii laaffisee kaas dhufee si fuudhee yoonii fi gartee boqonnaa qabaatellee boqonnaa qabu keessa dhufee haalli yoo isa gargaare si fuudhuun mala garuutu wanni beekuu qabdu namni tokko habiyya namaa jiru ala bahuu hin danda'u hangatti ala bahuu danda'u qaba waraqaa biyyaa sanii harkachuun yeroo feesifti waraqaa harkatullee waraqaan tun cufti bakka takkan kennamtuuf baasaboorri faan yeroo fudhata tana hunda gartee rabbii keetirra dhiisi rabbi takkallee si haa laaffisu rabbiin waan ati gartee yaadde muraada kee rabbiin si haa guutu imaanaan si haa hadhaadhiyyu wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor Luwaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما